mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanye mwiriwe neza radiyo ijwi ry'amerika iravugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri ariko rero nimujye no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu no kuri facebook voa radiyo yacu yutube voa radiyo yacu instagram voa radiyo yacu mukurikire iki kiganiro murisanga uko turimo tukibagezaho
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
koko rero kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika buri gihe murisanga ni radiyo yanyu nyine uyu munsi turaganira ku kibazo cy'uburenganzira bwa muntu mu burundi ntikivugwaho rumwe ku ruhande rumwe leta y'u Burundi n'amashyirahamwe amwe n'amwe bavuga ko ibintu birimo bigenda neza bijya mu buryo andi akavuga ko ikibazo kiri kikiri cyose mbese cyabaye ndanze uyu munsi mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru abahanga b'umuryango w'abibumbye bakoraga anketi ku bwicanyi bwabaye mu burundi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu bamuritse ku mugaragaro i geneve mu busuwisi raporo yabo ya gatanu ari nayo ya nyuma bemeza ko guhonyora uburenganzira bwa kiremwamuntu mu burundi bikomeje ku buryo bukabije nibo babyivugira mu mpera z'ukwezi kwa munani gushize amashyirahamwe arenga mirongo itanu akorera hagati mu gihugu mu burundi yandikiye umuryango w'abibumbye onu asaba ko aba bahanga bawo badashobora kongererwa igihe cyo gukomeza nkete zabo mu burundi avuga ko mu gihugu cy'u burundi hari umwidegembyo kandi ko inzego zishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu zikora akazi kazo uko bikwiye gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forucom f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama ari ku isonga y'abasinye iriya baruwa ni umwe mu batumirwa bacu muri iki kiganiro telefoni ntizidukundira ari mu burundi nitugira amahirwe kandi imirongo ya telefone nanone igakunda turaba turi kumwe na sixte vinyi ni muri aba perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu cy'u burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu ari mu rugendo hanze y'u Burundi niyo mpamvu nitugira amahirwe telefone zigakunda nawe turaba turi kumwe ku rundi ruhande mbere y'abariya bantu bavuga yuko ibintu bigenda neza ari amashyirahamwe avuga ko ibintu bigenda neza mu burundi nabwo mu kwezi kwa munani andi mashyirahamwe arenga mirongo ine arimo mpuzamahanga n'ay'abarundi bakorera hanze y'igihugu cyabo asaba onu kugumisha ijisho ku burundi kuko kuri yo uburenganzira bwa muntu bugihungabana cyane mu burundi muri ayo mashyirahamwe harimo fokode muri iki kiganiro turi kumwe n'umunyamabanga mukuru wayo metero janvier bigirimana aba hanze y'u Burundi mu magambo make rero ikibazo ni iki ngiki ikibazo cy'uburenganzira bwa muntu giteye gite n'abatindiye rero mbahamagarire abatumirwa bacu duhere kuri perezida wa komisiyo y'igihugu komisiyo yigenga y'igihugu cy'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu perezida muraho murakomeye
amahoro cyane urugendo mwarutangiye neza
yego n'ubu turi ko turarutangura kandi bimeze neza gushyika ubu ngushimiye cyane rwose uko kuntu wigomwe ukadushakira akanya kuko nzi ko n'iby'ingendo bigoye urakaza neza muri iki kiganiro
murakoze cyane kuba namwe mwadutumiye yego yego gerard hakizimana ni umukuru w'ishyirahamwe forucom f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama gerard hakizimana urahura koma
Eh, turashima eh, turashima turakomekeze neza nuko nawe turakumva neza mu byuma rwose umurongo wa telefone winjiyemo neza reka twizere yuko biza gukomeza muri iyi saha yose turi kumwe kandi na metere janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metere bigirimana uraho neza
ndabaramukije tomasi ndaramukije n'abandi batumye tugiye gusangira iri jambo ntibagiye batwumviriza bose nuko rwose nawe ikaze muri iki kiganiro duhereye rero yego duhereye kuri perezida wa komisiyo cnidh bwana perezida iyi iyi komisiyo ya onu ikora nketi ivuga yuko ngo nubwo ibintu bisa n'ibirimo bijya mu buryo mu burundi mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwamuntu nyamara hari ub- ntabwo umuntu yabyizera ijana ku ijana hari ibintu bigiteye impungenge ahubwo hari n'aho bavuga yuko uburenganzira bwa muntu buhutara cyane ku buryo bukabije mu burundi n'ubu ngubu bigikomeza nibyo cyangwa si byo
Eh, icyo nibaza yuko bihenda cyane sinzi ko boba bihenda kuko eh, batigeze baza mu burundi kugira ngo babone ingene mu burundi aba- abenegihugu babayeho Eh, ariko jewe icyo nshobora kushikiriza ni uko eh, twebwe eh, mu ntara zose turashikayo Eh, kandi turabona ko ibijyanye n'agateka kazina muntu byifashe neza Eh, turabona ko eh, gusa urazi ko ibijyanye n'agateka kazina muntu si ibintu umuntu ashika ko avuze ngo yashyize ku ihangiro ni igikorwa cya buri munsi ni igikorwa cy'umuntu uwo ari we wese turabona ko intumbero turiko turafata ibikorwa turiko turakora ibikorwa leta y'uburundi iriko irakora ari ibikorwa bifasha kugira ngo twerekane kandi tubone ko aka- agateka kazina muntu kifashe neza mu burundi kandi ko gatera akaja imbere nibaza rero yuko eh, raporo sinzi eh, ico bishimikijeko mugabo ivyo mbona jewe ndabona ko tumaze kugira intambwe i- i- ihambaye duhere ku mukuru w'igihugu eh, turabe ingingo zitandukanye amaze gufata eh, ku bijanye n'ubutungane ku bijanye no kurekura abanyororo eh, tu- ku bijyanye eh, no guha ijambo amashyirahamwe atandukanye harimo n'ayo muri sosiyete sivile eh, turabe ibiriko birakorwa kugira ngo eh, umwenegihugu wese ashobore kuronka ibyo afungura ashobore kwiga bitagoranye Eh, ibyo byose turabona ko ari ibintu biza gutsindakiza agateka kazina muntu reka mbere dushake dushire ko n'ibiganiro bitandukanye abanyamigambi bamaze igihe baza baragirana n'inzego zitandukanye z'igihugu abayoboye amadini atandukanye bagiranira ni ukuvuga ko ndabona ko intumbero turiko tu- eh, idu- turimo mu burundi ari nziza kandi nta n'umwe by'ukuri kiretse uwo nshaka kubihakana naye ahandi hoho i- i- ibizemeza biriho kandi ni byinshi cyane nk'abaterazinamura kandi batera akazi imbere cyane perezida dufatiye kuri ibyo biganiro by'abanyapolitiki nyamara iyi komisiyo ya loni ntabwo muvuga rumwe kubera ko ivuga nyine ku rubuga rwa politiki rugifunze nibyo Eh, nagira ndakumenyeshe yuko nagira ndamenyeshe yuko n'uwo ushaka kuraba amatariki bitwoyaronka eh, aho umukuru w'igihugu wenyene eh, atumira nibaza ko amaze kubigira nk'inshuro nka zibiri agatumira abari mu migambwe yose itandukanye ahereye no kuba bahiganwe mu matora yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ni ukuvuga ko eh, bashobora kureba badashaka kubivuga kuko ari ukuri mugabo twe turabizi kandi ivyo bintu biriho turabizi yuko ibiganiro by'abanyamigambwe biriko biraba muri iki biganiro bye- by'imenyeshamakuru byarabaye kandi n'ubu birabandanya ibiganiro by'abari mu masosiyete sivile biriko biraba ni ukuvuga ko banka kwemera ibintu kandi bazi ko biriho
noneho du- duhe ijambo metre janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode metre mwebwe muvuga yuko uburenganzira bwa muntu mu burundi bugihangayitse bugihangayikishijwe bugihangayikishije cyane cyane cyane yuko hari naho muvuga yuko hari abantu bazimira gutyo bakabura irengero n'ubu ngubu mukemeza ko bigikomeza mu gifaransa nibyo bita disparition forcée mubivugaho iki mwebwe muri fokode
Eh, murakoze cyane eh, amajambo aje kuvugwa n'umukuru wa cndh eh, nufata yuko eh, eh, bitangaje kuko eh, yatezwa kuba ijisho eh, ry'agateka kazina muntu mu burundi mugabo mu gihe yaciye avuga ati byose bimeze neza twateye intambwe idasanzwe ibivuguruzi ibyo avuze ni iyi komisiyo dankete de nasiyo zinejeje gushyira ahabona kandi biravuguruzwa kandi n'amaraporo akorwa n'amashyirahamwe atandukanye yaba ayo mu gihugu yaba amashyirahamwe mpuzamakungu hama kandi perezida wa senidehashi icyiza ciwe umuntu yogenda avuze ni uko twaravuganye akatari gake twaramuhaye ibitigire by'abantu birirwa baranyuruzwa muri fokode tumaze gukora ku ma tumaze gutoza ku madosiye arenga amajana atatu y'abantu banyuruzwa muri ino minsi ya vuba dufise abarenga mirongo itatu banyurujwe kuri buno butegetsi bwa varisito ndayishimiye kandi abanyuruzwa nta na rimwe bigera baronka ubutungane ni ukuvuga nta muntu n'umwe dufise uno munsi yoba yarakurikiranywe ku cyaha cyo kunyuruza abantu si n'ibyo gusa hari n'ibindi byaha byagiye birakorwa kuva bibiri na cumi na gatanu kugeza uno munsi twarindiriye ubutungane tukabura kira noneho umukuru w'igihugu varisito ndayishimiye aheruka wenyine kuvuga amakungu yumva abarundi bose bariko barabyumva yuko ubutungane bwo mu burundi bugeze aho umwansi ashaka wenyine yabwiye abacamanza abwira abarundi atinje kurira ku izina ry'abandi barundi benshi badashobora birirwa baraza kundirira abashyikira umukuru w'igihugu ni na bakeya ku buryo kumbure ngira ngo abamushikiriye ari bake cyane urabye abamerewe nabi abishyuwe abantu ababise abantu banyurujwe batigeze bashobora kuronka ubutungane sinumva rero ni umukuru w'igihugu yoza kurira avuga ko ubutungane byayangaye mugabo mukuru wa senide hasi aca avuga ati ibintu bimeze neza kuko nagomba nibutsa abatwumviriza nta gihugu gishobora kubamo agateka kazina muntu ngo kubahirizwe kidafise ubutungane bwigenga kidafise ubutungane bukora neza ariko se metero Bigirimana ko uvuga ko hari amashyirahamwe y'imbere mu gihugu nayo avuga izo ngorane atavuga ibyiza gusa avuga n'ibibi bishobora kuba biba waduha ingero z'amashyirahamwe ari imbere mu gihugu mu burundi avuga uko bimeze bibi nimba hari biba
kuva bibiri na cumi na gatanu murabizi na perezida wa senidehasha arabizi iby'agateka kazina muntu usanga ibyo kwisanzura mu gushikiriza ibyiyumviro byarahungabanye cyane ku buryo uno munsi atamuntu yo kubahuka kuryogora ngo aze aravuga uko ibintu bimeze nabi kuko yohasiga agatwe yego metra yego yego ariko nyine nari ndimo mbaza nimba hari ingero z'amashyirahamwe ari mu burundi akora amaraporo ku bintu bitagenda neza koko
ariho ariko arafise urugira adashikako iyo turiko turatabariza abantu baba banyurujwe bizogora yuko wumva ishyirahamwe ry'i burundi riko riravuga yuko abari mu nzego z'umutekano abari mu mbonerakure abakorera igisata cy'iperereza baheje kunyuruza umuntu kanaka ibyo birabagora ntibinagora n'ayo mashyirahamwe gusa biragora na seneyidehashi raporo iheruka gusohora yo mu mwaka uheze ni raporo bavuga ko ata muntu n'umwe yanyurujwe nako baravuga umwe nibaza ko banihenze kuko we ntiyanyurujwe ngo abugwe irengero umuvunjayi bita kirahwata niyo yonyine dosiye bavuga bati uwo muntu ibyo bita disipurasiyo fokuse niyo ka yonyine bavuga bisigura yuko na senidehashe iratinya kuvuga ibiba biko biraba bisigura ko ayo mashyirahamwe yo yasanzwe adafite n'ububasha ahabwa n'amategeko nka senidehashe bica byumvikana ko hariho amadosiye badashobora gukora ko hari ibyo badashobora kuvugira hejuru twebwe rero turabatahura ni nacyo gituma twahunze igihugu kuva bibiri na cumi na gatanu ni kubera ugutoteza ukugomba kunumya abantu bose baba batavuga rumwe n'ubwo butegetsi cyangwa abantu bubaka kudoma ku rutoke amabi abarundi bakorerwa cyane cyane mu bijyanye n'ibyo byo kunyuruza abantu n'ubundi bubisha butandukanye metere bigirimana urakoze nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku burenganzira bwa muntu mu burundi nk'uko rero nabibabwiye mu batumirwa harimo na gerard hakizimana umukuru w'ishyirahamwe forugon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama hakizima uratwumva
ndabumva cyane ndabumva neza nuko nuko na metero janvier bigirimana wumvise ibyo avuze koko mutinya kuvuga ibitagenda neza mu burundi
murakoze cyane eh, kandi nawe ne- ndamushimiye Eh, twebwe eh, n'ishami gishinzwe kurwanya ikimenyane n'akamwana mama eh, dusanzwe dukurikiranira hafi ibibazo by'akazina muntu Eh, nagira nabwire ko tutigeze cyangwa tutigeze dutinya kuvuga ibyo twabonye bibi cyane gukebura ibyo rero ni abanyamahanga ndamubwire hama kandi ndamubwire ko eh, amaraporo yabo eh, ibyo bandika cyangwa ibyo basohora akenshi biguma ari bimwe kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rero bikerekana ko intumbero eh, bagifise eh, ari intumbero ya politiki atari intumbero yo gu- irwanira hagati y'akazina muntu koko kuko eh, uwo munsi turiko iyi genekerezo turiko eh, ntawo reka tuvuga ko eh, hagati y'akazina muntu mu burundi eh, kateye intambwe nta gihugu na kimwe cyubahiriza hagati ya ijana ku ijana Eh, mugabo eh, hari ibyakozwe bitari bike eh, byerekana ko by'ukuri uburundi eh, bu- buharanira hagati y'akazina muntu kandi natwe iyo turi mu gihugu turabikurikirana eh, turabibona we aravuga guhera mu bibiri na cumi na gatanu nibuke ko mu bibiri na cumi na gatanu hariho hatangura imyiyerekano itaremewe n'amategeko eh, kuko bo bavuze ikiringo mu gihe hariho sentare yagiye kubahiriza ibwirizwa shingiro eh, yari yemeje ko biciye mu mategeko twebwe rero eh, nk'amashyirahamwe duteza kumenya ko ubwa mbere ntitutegereza kubahiriza amategeko imbere y'abandi bose iyo duvuze guharanira hagati y'akazina muntu dutegereza kubanza kwerekana imyifato guharanira duhereye muri twebwe nyine na cyane cyane mu kuvuga ukuri eh, ku biriko biraba aho uvuga ko agatakazina muntu kifashe nabi eh, yanagarutse aravuga ati ngo nyine ishobora mukuru w'igihugu wenyine yarivugiye ko ubutungane bukora nabi eh, nibyo yarabivuze mugabo twebwe hama, eh, nk'abandi agatakazina muntu eh, murumva ko bavuze ko igisata kanaka ikora nabi eh, siyo nyabwo y'agatakazina muntu muri ico gihe eh, twebwe dusaba ko abantu bakora nabi bahigwa bakarabwa eh, bagahabwa ibihano bibereye mugandi dushobora kuvuga muri Niko se- rusange duti niko se- Kuko yavuze ko ubutungane bukora nabi nicyerekana ko inyuma y'atakazina muntu ihari Niko se Hashobora kuba Hakizima- hari umwe cyangwa babiri Hakizimana- bakora nabi. ko rero nyine kubera abidomako hakizimana nk'ubwo ngubwo mu ndabumva nk'ubwo ngubwo mu muryango wanyu forukon f hari abantu bakora nabi mu nzego za leta muheruka kudoma k'urutoki muti bahanwe yego hano kuri radiyo ntabwo twavuga- twavuga amazina yabo kubera ko kwaba ari uguharabika abantu ntabwo turi abacamanza ariko akabazo nako ngako konyine gusa kagufiya mbere y'uko duhamagara aba- aba- abanywanyi b'ijwi ry'amerika abanyagihugu hari abantu mu nzego za leta bakora nabi mudoma k'urutoki mu maraporo yanyu
Eh, murakoze cyane twavuga ko duheruka gusohora itangazo mu ishami turongoye aho twerekana ingene ubushaka bw'ubutungane bwari ko burakora eh, tukana- twanasaba ko eh, mu by'ukuri horabwa abantu bakoze amakosa akaba aribo bahanwa batohana abantu mu kibunga ibyo bumva ko twabivuze byumvikana ko twebwe aho turi eh, tubandana dukora eh, ku bijyanye n'agatakaza muntu eka mbere mu bindi bisata bitari bike bifasha ubuzima eh, bw'igihugu muri abo tukavuga duti eh, ntitwemeranya n'umuntu uwo ari we wese eh, agomba gushyiramo politiki mu bijyanye n'agatakaza muntu bivanye n'intumbero yiwe nacyo gituma twereye imishami turongoye tuta- tutazigera na rimwe eh, duhengeshanya kuvuga eh, ku biriko biragenda nabi cyangwa biriko bigenda neza tuzokwama eh, tuvuga eh, kandi twisunze ibyo twiyemeje twisunze ibyo duharanira mugabo tunemera ibyiza biriko birakorwa mu gihugu ndagushimiye cyane nibutse yuko uyu twumvaga ari gerard hakizimana umuyobozi w'ishyirahamwe forukon f ari mu burundi hanyuma yabanjirijwe na metero janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode uwabanjirije bose ni perezida wa komisiyo y'igihugu yigenga ishinzwe uburenganzira bwa muntu bwana nimuraba maze rero mwatumirwa mu myihanganire rwose alo
nari mfite akantu ko ko kuvuga kuko Mestre Perezida wa yavuze komisiyo aho ibyo yavuze yego ni perezida yego wa hari ibyo komisiyo yavuze atari byo cndh Na- nagira nshake mbanze nkosore yego Eh, yavuze ko umukuru w'igihugu utubakwa kuvuga ibitagenda neza mu burundi icyo kintu nibaza ko nawe abizi ko atari byo raporo zacu ziriho Eh, kandi raporo twarashoboye kuzishyira mu nama nshingamateka iyo raporo twayitanze indwi yose kugira ngo abashingamateka bose bashobore kuyisoma naho murazi ko harimo abo mu migwi yose itandukanye igize igihugu iyo raporo abashingamateka mirongo ibiri bose barabajije ibibazo ku bashingamateka barenga gato ijana hanyuma bose barumvikana barashima ko raporo yanditse neza kandi ibyo twavuze ko ari ukuri muri ibyo twavuze harimo iby'ubucamanza butari ko bugenda neza twanahamagariye abashingamateka bo baserukira abenegihugu ko bashobora guhamagara ababijejwe inzego z'ubucamanza kugira ngo bashobore gutanga umucyo icyo ni icya mbere hanyuma icya kabiri icya kabiri yavuze nshaka kubanza kumwibutsa ni uko naho tuniseni idehashe twe twagerageje kuvugana nabo n'abari mu masosiyete sivile atari mu burundi twe twarabarondiye inshuro zitari nke birashika n'uko bemera ko baza turavugana turavugana kugira ngo batubwire icyo baba babona kitagenda neza dushobore kugikora tunabasaba ko nk'uko yabivuze tuza turaganira ko iminsi yose babonye ikintu cy'agatekazina muntu kahungabanye ko bodushikira barabigize iminsi ya mbere hama turabaha inyishu ibintu biragenda neza mugabo mu nyuma babonye ko aho bihenze tuza turababwira tuti burya hamwihenze baca barahagarika nibaza ko atompinyuza ko hakiri igihe kinini atana kanimwe barungika amaraporo gusa bateza gukorana natwe muga ntidukorane ntihange n'akarorero ko muri abo bantu bavuga banyuruzwa hariho icyo bigeze kuvuga cy'umukozi w'iwacu wo muri sene y'idahashi yanyuruje yanyurujwe mugabo murazi ko jewe nyine njye nahamagaye ubarongoye ndababwira ati ibintu uri kurandika ngaha ku rubuga sibyo kuko jewe turi kumwe uwo muri kuratangaza hanyuma nje vuga no kuri ayo bantu babizinira yego bariho bariho ariko tumenye ko hariho abo bavuga ko banyurutswe mugabo twiwe twagiye tukabatanga tukabatora nk'ugaha ndafite amazina atatu ntusize ko ari byiza ko mvuga amazina mugano yavuga kugira ngo mwumve ko bashobora kuvuga ko umuntu yanyurutswe mugabo twebwe twagera tukamutora perezida ayo mazina twayavuga muri radiyo hano ari uko muyafite n'abo ngabo bandi bayavuze ko abo bantu bazimiye mbese mwembi muyafite impande zombi ziyafite icyo gihe dushobora kuyavuga yego yego dufate uwitwa ive niyo ngabo aliyanse magondo ni uwo mu ruyaga muri komine kanyosha provensi bujumbura twebwe twaragiye turamubona turagira ko turamubaza n'aho yari ari ni irihe shyirahamwe ryari ryavuze yuko yazimiye
ari muri lise yabo bavuze ko bazimiye ubu naho mwoza turashobora kubereka uwo muntu ahari hariho uwitwa felix irandagiye uwo muri korine masare zone muyere komine musigati uyo twaragiye hose ku mutumba muri zone muri komine nta muntu n'umwe arigera avuga ko uwo muntu amuzi urumva rero nk'umuntu uvuze gutya umugabo aho wagiye waturangije ukavuga yuko uwo muntu atabaho urumva ko biteye amakenga hariho uwundi yitwa metre ivete niyo nkindi murazi ko uwo muntu yatowe tugashobora kumutora imigabo bandika bati uwo muntu ariho hariho n'uwundi yitwa inosa muryango batangaje umwanya munini kandi twebwe turamenya aho ari kandi uwo muntu turafise n'imiryango yabo ni akaruntu nshatse gutanga kugira mvuge ko iyo baba babona ko ibyo bavuga ari ukuri baba bemera bakaza baraduhamaka nk'uko babigize ubwa mbere hanyuma tukagenda tugatohoza tukabaha inyishu kuko twebwe mu mugwi w'igihugu ugenekeje agatekazi na muntu iyo umuntu wese adutabaje tumuha amasaha mirongo ibiri n'ane cyangwa mirongo ine n'umunani tukaba twamubwira tuti twebwe aho twakoze twageze ngaha inyishu ngiyi cyangwa icyatunaniye ngiki aho cyatunaniriye niko se perezida nyine hari akabazo nari mfite ayo mazina mumaze kuvuga nyine twari twemeranyijwe yuko tuyavuga ari uko n'ayo mashyirahamwe yandi akorera hanze ayafite hari ni irihe shyirahamwe ryo hanze ryari ryabatangaje ko bazimiye
ni ibyo muri ndondeza
ni fokode yari yabitangaje
yego kandi byiza iyo duha umuco ko tubira imana tukaba turi kumwe yego metre bigirimana wasubiza iki perezida wa komisiyo gato imbere y'uko bigirimana afata ijambo nagira nshimire heje kubona perezida sende hashi ko na twebwe mu maraporo dukora cyangwa ibyo twagiye turakurikirana ni uko by'ukuri barenga karindwi iyo bariko baravuga hariho n'igihe usanga umuntu afashwe yagize icyaha kanaka ugasanga nyine baranditse ngo yanyurugiwe ngo yabuze irengero ariko se ugasanga umuntu agira Hakizima- kwibwa mu gasho hakizimana eh, mu bitabye hakizimana kuburanishwa hakizimana kabwa hari ikibazo Yego.
eh, nagira ngo nkwibarize iyo umuntu bamufatiye mu cyuho yego inzego zishinzwe umutekano zikamuta muri yombi zikamujyana muri kasho zibimenyesha umuryango we cyangwa ziramubika gusa zikicecekera
Eh, iyo inzego zifashe umuntu nyine zidateza kugenda ah, ziramushikana ahafa- ahafungirwa ah.
hanyuma umuryango ugaca ugenda uca ubimenyeshwa ninde Kuko ubibamenyesha nanone ni inzego kuba- z'umutekano zibimenyesha aba- Alo?
aba- ni inzego z'umutekano inzego zibimenyesha aba- z'umutekano- inzego- inzego z'umutekano zifashe umuntu Mm, bakabona ko uwo muntu atatashe umunsi barahiga mu busho iyo bamutoye eh, byumvikana ko ataba yanyirujwe rero hariho abatari oya oya oya bake hakizima hari bagaragaza akabazo ko banyirujwe hari akabazo tutarumvikanaho neza wowe uri umupolisi ufashe umunyagihugu nubwo yaba arimo yiba umufatiye mu cyuho uragiye uramufunze ntugiye kubwira umuryango we ahubwo umuryango we ukabura umuntu ukaba ari wo wirukanka ushakisha mu busho ubwo urumva ibyo bintu ari byo
Eh, dutegereza kubanza gutahu- gutahura neza inzego z'umutekano zidafite zikora amashami yigenga tudafite dukora iyo ibibazo nk'ibyo bibaye Ah.
natwe hari- hari abatwitura ntitwabuze umuntu hari abo benshi- benshi tumaze gufasha hari imiryango tumaze gufasha tugasanga by'ukuri uwo muntu yashyikirijwe u- inzego z'ubutungane rero byumvikana ntitwoza tura- turihuta kuvuga ko abantu banyurujwe umuntu agifatwa ahubwo twabanza tugira amatohoza tukabera duti by'ukuri iyo oya bayanyurujwe, hakizima ntabwo tuvuga Ukuvuga rumwe ko umuntu yanyuzwe ntabwo no tuvuga rumwe kumubona.
ntabwo tuvuga rumwe aho ngaho Ah, nanjye ubwanjye ntabwo tuvuga rumwe Kurya- rwose kuko igihe numva numva yego ntabwo twavuga twihanukire nanjye ntabwo ndi gucura imanza ngo umuntu aba yanyurujwe ariko jyewe numva nimba umupolisi amfashe akanshyira mu kasho ikintu cya mbere namusaba ni ukumenyesha umuryango wanjye aho undi atabikora icyo gihe ntabwo aba yubahirije amategeko ubwo ni uburenganzira bwanjye agomba kubimenyesha umuryango wanjye noneho uri umuryango wanjye nimba umbuze nimba umbuze kubera ko umuntu wafashe atababwiye icyo gihe umuryango wanjye ushobora kuvuga ngo nanyurujwe
Hari- icyo nagomba ngarukeho gatoya bwana munyamakuru Eh, je naza ko naho tuvuga ko tudahuza tuko turahuza Aha.
ni kuba ko inzego z'umutekano zirahagaritse umuntu eh, zimuhagaritse zihuta kumushyikiriza ubutungane mhm, umuryango ukeneye kumenya aho umuntu ari mhm,
ziragiye uwo byega babwiye ko ariho ariho yafatiwe baravuze bati umuntu wanyu araha noneho niba bamenyesheje aho umuntu ari niba bamenyesheje bene umuryango
ibyo ni Byemeza ko byiza rero ibyo ni eh, byiza ibibazo nyine tubivuga nyine tuvuga ibibazo by'atakazina muntu nyine tuvuga abanyuruzwa nyine dukora amatohoza Mm.
na cyane cyane amashyirahamwe ari hanze yoraba ko ata politiki arimo kuko icyo twifuza eh, nta muntu n'umwe ashyigikiye ko atakazina muntu gahonyangwa ariko ntitwemera eh, ntitwemera nta kurikirana ibintu hafi ko twebwe nyine tugira uruhare na gato kazina muntu ariko twongera tukarenga amategeko mu kwerekana ko ibintu bitagenda mu gihe by'ukuri ku rubuga usanga ari ibintu bitari bike biri birakorwa byerekana ko agata kazina muntu kuba Yego.
aribyo yego hakizima urakoze cyane ariko rero nyine wambuye ijambo metero bigirimana wagombaga kuvuga ku byo perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu cndh yara- yari yavuze kuri ariya mazina y'abantu Wa- reka bucishije make hanyuma bigira imana nawe agira icyo avuga hanyuma nanone ndabibutsa rwose mwuko agira imana mwe nimba ibaho ko dufite abantu b'abanyagihugu bategereje iki kiganiro twakihariye kandi ari icyabo mu mbabarire metero bigira imana uvuga akantu gato cyane kagufi hanyuma urubuga turuhe bene rwo umwanya ni uwawe kandi nibutse abatwumva ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ikiganiro muri isanga metero bigirimana umwanya ni uwawe
Eh, murakoze cyane ibyo perezida wa cndh yavuze eh, yuko eh, amaze kurondera abantu batandukanye bakavugana eh, ibyo ni bisanzwe kandi yarabikoze wagomba umuntu yarabimushimira ariko ibyo ntibikwiye eh, kuko eh, twebwe icyo twagiriza cndh si kuvuga yuko ibyo ya- yanditse muri raporo yabyo kumbura ata- atatunenge yavuzemo muri bishanke biriya mugabo ntibikwiye na gato ku byo twari turindiriye kuri uwo mugwi Eh, kuko n'umugwi eh, iyo abantu banyurujwe iyo abantu bishwe wategerezwa kwigoma ku rutoki ariko se amazina Ndagomba- amazina bwana Nimura- nimuraba yavuze ko ko mwarayanditse
ku mazina yavuze eh, nagomba ndamwibutse ingene dukora kumbure ntavya azi neza Oya, gusha kandi kuri iyo birumvikana.
ngingo, gusha kuri iyo Twaba- ngingo.
eh, eh, gusa kuri iyo twebwe iyo ngingo umuntu- nimba iyo mwarayanditse umuntu koko anyu-
gusha kuri iyo ngingo ayo mazina mwarayanditse koko mwari mwarayatangaje nabo bajya gutohoza
twebwe iyo dutangaje ko umuntu yanyurujwe icyifuzo cyacu cyama ari uko uwo muntu aheza akaboneka twebwe kenshi iyo umuntu anyurujwe n'inzego z'igihugu cyane cyane inzego z'umutekano imiryango yabo baraheza bakaduhamagara bakatubwira ati nyawu na nyawu na dutabarize mu mwanya wa mbere ikintu twaba tuje dukora duca dutabaza tuti hariho umuntu yaje kunyuruzwa iyo twamenye imodoka yamutwaye inimero zayo iyo twamenye eh, umupolisi cyangwa imbonerakure cyangwa ukora muri dokimantation yamu- yamu- yamutwaye ibyo byose tukabivuga ntituba tubivuze ngo twemeje ko umuntu yanyuruzwa atazoboneka tuba turi ko turatabaza nk'uye eh, umetere ivete niyo kindi yavuze ati baramutabaje ngo yanyurujwe hama mu ngabo turamubona perezida wa sende hasi ntashobora guhakana yuko umuntu atari yanyurujwe yuko yari yaciye aboneka ni kubera abantu batabaje bakavuza induru by'uko rero hari- hariho abantu batabariza hama bakaboneka ibyo ni ibintu bisanzwe abo banyuruza bose ntibama baca babica ntibama baca babaheza ah, iyo babatwaye Maitre- Ubwo uravye uno munsi ibihumbi by'abantu bamaze kunyuzwa akahita avuga amazina ane gusa ngo y'abantu batabajwe mu nyuma bakaboneka twebwe twibaza yuko ahoye ari mwe by'ukuyeyenze ari mwe twamye tuvuga Eh, ikindi naco nk'akarorero ka hafi nk'umupolisi yitwa hasani nimubona Eh, akekwa yuko ku itariki ya cumi uku kwezi nyine turimo eh, nibaza ko ahaciye nk'indwi imwe gusa yanyuruje uwitwa tiyeri nyunguru Eh, ah, ibyo ni ibintu biba twavuze dusemerera nk'ubu ejo byoca bishika sendya cyangwa inzego z'umutekano zamwibye bakikubita agashi uwo muntu bakamugarukana si kuvuga yuko twe tuba twabeshe kuko u- kugeza uno munsi umuryango we ntuzi iyo ari ni kuvuga uwo muntu yaranyurujwe ariko bishoboka yuko yoheza akagaruka cyangwa sa benshi ntibanagaruka kubera kenshi baraba- barabatoteza bakabapfungira mu mwanya wa mbere mu busho buba butazwi n'amategeko mu nyuma bamaze kubasiga ari intere bakabona kubagandagura bakabica metere bigira imana Kubya- kubya- reka duhinire ahangaha duhe ijambo rwose mu mbabarire duhe ijambo abanyagihugu twabibye ikiganiro cyabo pe iminota irenga mirongo itatu twayibambuye kandi bafite inyota nyinshi yo kuganira namwe noneho rero mu mbabarire mwa bagabo mwe duhamagare abenegihugu bibarize ibibazo muraboneraho umwanya wo kubasobanurira mwiniguye nshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro murisanga ku burenganzira bwa muntu mu burundi turi kumwe n'abatumirwa batatu sixte vinyi ni mur- ni muraba ni perezida wa komisiyo yigenga y'igihugu cy'u burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu cnidh gerard hakizimana ni umukuru w'ishya- w'ishyirahamwe forukon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama mu burundi ari mu burundi hanyuma rero turi kumwe nanone na metero janvier byirimana umunyamabanga mukuru wa fokode wari hanze y'u burundi inshuti zacu rero uwa mbere dufite kuri telefone ni misago manase manase we manase
Hello?
urahura koma
Raha.
ndagushimiye cyane ko wihanganye iyi minota yose nzi ko uri uri uwa mbere wari waduhamagaye umwanya ni uwawe rero ufite ikibazo cyangwa ufite iki- igitekerezo
Yego murakoze ku makanya.
ariko uhina amagambo
Eh n'amagambo. Murakoze ku makanya.
Mm, Ijwi rya Amerika.
mhm.
Ama nanabibonye kuri Facebook eh, mwa- mu- muvuga yuko abanyagihugu mushobora kubaha akanya bakavuga ingene babona yego nyine gusha ku bwa ngingo umwanya urawufite muntu mu gihugu Umwanya- cy'u Burundi ingene kifashe.
yego yego gusha ku ngingo
Eh, rero nk'umunyagihugu atari mu gihugu tubirorera hanze uri hehe ibyo tubona ku marezo sosiyo uherereye hehe
eh, zambia muri zambia yego komeza eh, eh, nk'uko tubibona ku marezo sosiyo turabona neza yuko umenga agateka kazina muntu mu gihugu cy'u Burundi umengo ni ntitagenda neza uko uko tubikurikirana ku marezo sosiyo turabona hirya no hino mu biyaga bitandukanye abantu banyuruka bagatoga ibisiga ibyo turabibona turabikurikirana hafi naho umenga mu gihugu ntibikunzwe kuvugwa kenshi ufite rero umwanya wo kubibaza uko bimeze kubera ko ufite perezida wa komisiyo ishinzwe uburenganzira bwa muntu komisiyo y'igihugu ubwo rero nawe kubera ko uri umurundi ni komisiyo yawe n'iya leta nawe uri muri leta ye mubaze icyo Eh.
ushaka murakoze cyane murakoze cyane nta kibazo nubwo politiki ufite yo mu gihugu tuyakurikiranira ku marezo yose urumva nta byinshi byimbitse byo mu gihugu turabona ko urazi ko leta y'u Burundi idashima kubishyira ahabona ntituzi None se ko bitangwa ku marezo wifitiye sosiyo, kubera umwanya?
hariya turi mu gihugu hagati ntishobora kumenya ingene ibintu bipanze gushika ubu ntituzi yuko ari ububeshyi ntituzi yuko aba ari ukuri
nikoze wifitiye umuntu rwose w'umutegetsi ubishinzwe nyir'ubwite ushinzwe uburenganzira bwa muntu ni perezida wa komite mubaze ikibazo Eh.
mubaze ikibazo ushaka
Eh, okay nko ku burenganzira ngu- mu gihugu uko tubibona kuko uwo agejwe uburenganzira bwa muntu ari mu gihugu ari indani arabibona arabona politike y'igihugu Eh, turazi ko na nyene atoryoherwa abonye umwenegihugu haye arasinzikara haye agirirwa nabi
misagoma na se Nkuko yabivuze, yego
bibaza yuko kuko niko kadajejwe niko kadajejwe gukurikirana bene gihugu kugira arabe ingene uburenganzira bwa muntu bwifashe ni ukuvuga ko utamwizeye rero nta cyizere umufitiye
aha turamwizeye tu- bivanye n'amaraporo azarasohora kuko niba ari ndani niwe aserukira bene gihugu kuko kiriya kibanza bagizizweho kugira ngo aserukire bene gihugu azaravugira bene gihugu None misago we, aravuga ati misago atoza arahishirira amabi leta ikora kandi misago ari we indani kandi nawe agize guserukira bene gihugu misago urakoze cyane ahubwo u- u- uze gukurikira iki kiganiro kubera ko imirongo yacu yose yafashwe reka tube tugukwiye ku murongo ariko uze gukurikira iki kiganiro ugiye kuko ngiye kukubariza akabazo k'ukuntu uzajya ubwira amakuru perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu burundi ndamukubariza noneho ube wiriwe urakoze cyane kuba wahamagaye ijwi ry'amerika mu murakoze.
kirundi yego monsieur le président euh, n'ibifaransa biragarutse niyo yayo ahubwo nk'uyu nguyu manase uvuga gutya manase misago uri muri zambiya wamwibutsa n'abandi bose ukuntu abarundi bari mu mahanga bashobora gutanga amakuru yo mu y'uburenganzira bwa muntu baramutse bwumvi- bumvise buhohotewe mu burundi babigenza gute kugira ngo baba- baba- babatabaze babatakambire
ubwo murakoze cyane murakoze ku- kuma kano kanya Eh, nagira mbanze ndamushimire kubona yabajije kino kibazo Eh, ngire mvuge nti eh, twebwe muri cnidh eh, twarakoze ibishoboka kugira ngo abantu bose bashobore kudushikira Eh, abashoboye kuza bagashikira mu biro byacu i bujumbura canke mu ntara zitandukanye eh, turabakira ariko rero twarashyizeho n'umurongo wa whatsapp ku bantu bari hanze Eh, uraze kuri site yacu uca ubona izo nimero icyo ni icya mbere hanyuma turafise na Ushobora kuyibibutsa?
eh, site internet iyo nimero ushobora kuyibibutsa
yego nca eh, whatsapp reka tondabirawe yego nanjye Eh, ndandika nze inimero ya kuyi- whatsapp eh, inimero ya whatsapp bashobora kudutorako ni mirongo itandatu n'umunani amajana abiri na mirongo ibiri na gatandatu amajana indwi na mirongo itandatu n'indwi ndasubiramwo itandatu n'umunani amajana abiri na mirongo ibiri na gatandatu amajana indwi na mirongo itandatu n'indwi ibyo ngibyo Hariho bitangiwe na kuba ari Chris hanze bitangiwe no gu- no- no guteranyaho magana abiri na mirongo itanu na karindwi
yego Eh, ku bari hanze ku bari hanyuma hanze y'igihugu yego yego hariho hariho na site web kuri site web yacu hariho formulaire ya eh, yo gutanga ibirego mu gihe haba ari ikintu ukeneye gushikiriza na vyene bica bidushikira kuri email turafise na email cnidh uh, aerobag cnidh org nazo nyene turazikoresha I- ivyo vyose nivyo duha hanyuma n'amanimero yacu twese nkanje amasaha mirongo ibiri nane ku mirongo ibiri nane uwumpamagaye wese ndamwitaba kandi nkagerageza kumworiyana canke kumuha insiguro mu gihe cose aba nkeneye ni ukuvuga ko ivyo vyose vyama eh, biriho kugira ngo dushobore gufasha abenegihugu niko se Muri ivyo perezida kandi dufise- yego perezida akandi kabazo eh, dufise gatoya n'aba- perezida akandi kabazo Yego.
gatoya nk'ubu ngubu nshatse kubaha nanjye amakuru mwangirira ibanga gute
jewe minsi yose uko dusanzwe dukora umuntu aduhaye amakuru turi oblige kugarda eh, secret Ni tutegeza ukuvuga- kuvuga ibanga ku muntu yaduhaye amakuru kandi tukanamukingira turamukingira kuko nta na rimwe tugera tuvuga iyo twakuye iyi nkuru dufise nico gituma eh, kera n'abo bari mu mashyirahamwe bakiduha amakuru twaragenda tukabitohoza hama tukagaruka tukababwira tuti ivyo twatoye ni ibihi hanyuma umuntu ari ngaha tugatanga inkuru kandi n'abenegihugu benshi benshi kunzwi kunzwi uwutwituye wese turamuha inyishu kandi nobizeza ko ata na rimwe umuntu aratwitura ngo harenga amasaha mirongo ine n'umunani tutamuhaye inyishu Mm. ndizera rero ko misago manase uri muri zambiya yaba asobanukiwe noneho dusubize ijambo nobaza akabazo gatoya niwe nari ngiye guha ijambo metero bigira imana
Eh, je nagomba mumbarize nyakubahwa perezida wa CNDH Arakumva, icyo arakumva bakoze mwibarize.
amaforo, eh, Arakumva twa- mwibarize.
abantu banyuruzwa muri ndondeza Eh, kuko eh, nibaza ko abizi igihe cyose ari umuntu anyurujwe turaheza tukabimushikiriza hari hoba hari ico yabikoze ko yoba abigejeje hehe kuko eh, ni uburenganzira bw'abarundi buba bwahohotewe ku rugero rudasanzwe
perezida ego Aha.
iki- nivyo i- umuntu wese yaduhaye ikirego twaramuhaye inyinshi mu masaha mirongo ibiri n'ane iyo duteze mirongo ine n'umunani kuko tuca tugenda aho batubwiye tukarondera mu bantu tukabaza umuryango wiwe tukabaza intwaro tukagenda mu gipolisi tukagenda muri dokimentasiyo aho hose turahashika nicyo gituma naciye mfata muri raporo dufise y'ivyo bari badushikirije ngaca ndabaha uburorero bw'abantu bane kuvuga ko aribwo bane bonyene hariho n'abandi mwanashatse ndabereke dufatire ku makakonke hamwe tuvuga tuti naka wo ku mutumba kanaka ibi muvuga ko ni ibi nk'ubu uwo wombaza wese waraduhaye i- i- iyo ntuze ya waraduhaye eh, iyo ka nca ndakubwira nti uyu ubu igeze ngaha mugabe icyo nokubwira ni uko hariho n'ikindi nagomba kubeshuza bavuga yuko iyo hari umuntu yanyurujwe atadose na rimwe yigera yu- a- yu- yugururwa twebwe twaragiye mu maparike yose y'igihugu tugenda turarondera abantu umwe umwe wese twasanze amaka yose twari twabajije muri parike yose afise amanimero nk'ubu naho wumva ati ikaya naka ni nimero kanaka ndi ku mashini ndashobora guca ndakubwira nti nimero ni iyi niyo yugurutseko ubwo ni Gusa ukuvuga hariho amadetali ntashobora kuvuga kuko eh, murazi ibyo biri mu nyene dusanzwe butungane dukora.
Eh, ibyo biri mu butungane n'ubundi ntabwo twabivuga ntabwo bitureba ni ibanga ry'ubutungane radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro murisanga uburenganzira bwa muntu mu burundi bwifashe bute Ni- nyine nk'uko mubyumva ntabwo abantu babivuga hamwe abari mu gihugu bamwe na bamwe baravuga bati ibintu biragenda neza ariko bakemera yuko hari n'ibiba bitagenda neza ariko bigororwa hanyuma bari hanze y'igihugu bo ukumva bada- ba- batabishira amakenga n'urugero n'uyu nguyu misago manase umunya- umwenegihugu uri mu- mu- muri zambiya nawe ni ni nk'urugero Nuko- noneho rero dusubiye kuri gerard hagati aho ngaho ratambibutse yuko bakidushakira abandi banyagihugu bashaka gusaba ijambo ntimuturenganye imira- imir- imirongo iragenda yanga yanga rimwe na rimwe ariko byibura amahirwe dufite ni uko abatumirwa bose bo turabafite kandi ndizera ko twumvikana neza niko se bwana hakizimana gerard wo muri forucom f mwebwe mukurikije ariko twibanze ku bantu banyuruzwa kandi atari bwo burenganzira bwa muntu bwonyine nko ku burenganzira bujyanye mm, no kubona akazi no ku- kubona umushahara mbese eh, reka tuvugire droit sociaux mu gifaransa byo hari ibyo mujya mubona bitagenda neza mu burundi
iyo nibaza ko sinobyishyura gutyo mwabimbagije Mm, ariko muri rusange nobishyura muri rusange mhm.
kandi agashimira bagenzi banjye bose bagiye gufata ijambo mbere ko nyakubahwa arumwe mu gusenya indihashi by'ukuri ubu tuvugana agasaya kazina muntu eh, hari intambwe zatewe ziboneka kandi zigaragara aha twamwibutsa ko eh, ishyirahamwe rya buraya union europeyene Mm, murazi ko riherutse gukura ko eh, gu- gu- eh, guhagarika imigurano icyenda na gatandatu yari yafashwe n'iryo shyirahamwe yabuza eh, gukorana eh, na leta y'u Burundi mu bijyanye no gufashanya mu buryo bw'amahera mm.
iyo nzu yarakuyeho kuko bo ba- bari mu gihugu ba- baserukiwe n'uri mu gihugu barabona ko eh, hari ibintu byagiye eh, biratera imbere na cyane cyane mu bisata bitandukanye hanyuma ikindi twabibutsa ni uko n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ururimi rw'igifaransa samfoni naryo mu nama yaryo y'ijana- ijana na cumi babonye ko uburundi hageze ko bukorwa ko ibihano bari bafatiwe nabo bafite bashavuga ko nabo bafite ababahagarariye mu Burundi muri rusange yego butagenda neza Aba- francophonie nayo Oyo.
ifite abayihagarariye mu burundi
mubuze francophonie nayo ifite abayihagarariye mu hariho burundi oyef yego ira- irafise iyo mu burundi yewe urakoze bwana perezida nuko hanyuma rero eh, na ambasade y'amerika ambasaderi w'amerika nawe aherutse gutangaza yuko amerika igiye kongera i- imfashanyo iha iha uburundi kubera ko ibintu biri- birimo bi- naho ne- yego komeza nahoneye ko- na- nahoneye ko ndaza Ah.
byerekana ko rero uno munsi abavuga nabiye ko imirimo y'ishami mpuzamakungu francophonie ibihano biheruka gupfa- byabe- bya- byakuwe ko mu nama y'itariki umunani n'icyenda z'ukwezi kw'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri Mm, Eh, hanyuma kandi rero mu bugeni abantu bakivuga ko agateka kazina kifashe nabi usanga rimwe na rimwe hari ni politike nini zabo bifuza gushika ko mbere oya ibyo ngibyo ibyo ngibyo hakizimana Eh, kubona hariya hakizimana abantu- hakizimana ibyo ngibyo reka tubyihorere ndumva ari ibyo mu gifaransa baba byi- byakwitwa Gato- speculation gatonyi nagira mezi nagira- Kuko- nagira nsozere yego nagira ariko nsozere gatonyi Eh.
kubona hariho aba- amashyirahamwe mpuzamakungu ahendwa canke akaja hamwe n'abavuga politiki kugira n'ibibazo by'agateka kazina muntu kugira berekane ko isura y'uburundi eh, itari- itameze neza mu gihugu nibaza ko ahubwo bakwiye kuza barabaza twebwe turi mu gihugu uwo muri zambia yavuze neza ati turabona ibintu ku marezo sosiyo urumva ni bya binyoma nyine banabishyikirizwa n'aboje- n'ab- n'abari bagejejwe gushikiriza ukuri twemere ko twebwe mu- eh, mu baharanira agateka kazina muntu hari ababikora nabi kandi iyo Ariko- tubikoze nabi bituma eh, dutanga amaporo atariyo aho nkavuga abo bantu bari hanze eh, rimwe na rimwe babona ibintu men- bo berekana ko babona ibintu kudusumbya twebwe tuba turi mu gihugu dukurikirana buri munsi kandi twita amatelefone y'abantu batari bake baba basaba ko tubafasha ibibazo bitari bike yego hakizima urakoze cyane ahubwo ako ngako uvuze reka mpite mbaza perezida wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu burundi cndh niko se bwana perezida hakizimana avuze yuko hari abantu bakwirakwiza ibi ibigambo batigereye ku rubuga ngo birebere uko amakuru ameze nyamara leta y'u burundi yangiye iriya komisiyo y'umuryango w'abibumbye kugaruka gukora nketi none se ubwo ngubwo kandi iyo yarabishakaga none se ubwo ngubwo nimba yanditse ibintu mukavuga ngo irabeshya mwarayangiye kujya mu gihugu murumva bitavuguruzanya
Eh, jewe mu banyankiye sindimo kuko sinzi sindi muri leta yewe umugana agira ndakubwire ko jewe iyo komisiyo narayirondeye inshuro zibiri turavugana eh, hanyuma narabasanze geneve ndabereka amakosa bariko baragira eh, nagiye ntwaye raporo kugira ndabereke ati ibi bintu mwanditse birabatesha kredibilite biraba bi- biratuma mutizerwa kuko amakosa nk'aya mubesha si byiza ni ukubwira ko icyo nasabye abaramye sosiyete sivile yo hanze nibyo nasabye na komisiyo danketi nababwiye ati mubona ko mufise ikintu bijyanye n'agateka kazina muntu gahungabanye kidushyikirize hama natwe tugende tugitohoze duce tugaruka tubahinshi mugabo nabo barabyanze Mm.
bavuze ati tugiye kubiraba tugiye kubiraba uca ubona ko hari ikintu bariko barahisa hanyuma ibyo kuza mu burundi cyangwa kutaza mu burundi ibyo sindabyinjiramo kuko sinzi indi leta ariko icyo nzi ni uko twebwe icyo dukeneye ni uko umuntu ikintu kigenda nabi akivuga uwukoze ikosa agahanwa hanyuma ikigenze neza natwe umuntu akacemera ntitugume duca hirya duca hino agatega kazina muntu ku isi nzima n'uburundi burimwo ntigashobora kuwuzura ijana ku ijana mugabo icyo dukora icyo duhamagariwe ni uko tugerageza kuza turahanura inzego zitandukanye iminsi yose ukoze icaha akagihanirwa ata nkunzi icyo nicyo kizotuma igihugu cyacu kibandanya gitera intambwe kandi n'ibyo turimwo murazi ko abantu bose ku nzego zitandukanye guhera ku bakuru b'imitumba abasitanteri abashiserukira abandi mu nama eh, za nkenguzamateka mwese murazi ko uwukoze ikosa wese ariko arahanwa kandi by'akarorero byerekana ko umurindi leta iriko ari uwo gushima kandi tukayi- tukayitera ingufu tukayitera intege kugira ngo babandanye bafata izindi ngingo bituma umwenegihugu yishyira akizana mu buzima bwiwe misi yose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga uburenganzira bwa muntu mu burundi U- uhejeje kuvuga ni perezida wa komisiyo y'igihugu yigenga y'u burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu cnidh sixte vinyi nimuraba hanyuma turi kumwe na gerard hakizimana uyobora forukon f na maître janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode kuri telefone dufite emile ndayisaba emile we
halo urakomeye
yego cyane ndaho uherereye he
ndi bujumbura mu burundi ufite akabazo cyangwa icyiyumviro
sisi akabazo ni icyiyumviro ariko uhina amagambo amasaha aragiye
yego hanyuma icyumviro mvise Mm,
ni uko nashaka gushimira leta mbyeyi leta nkotsi dufise uno mwanya mhm.
ku bikorwa byiza idahengereshanya kugirira abenegihugu Mm, hanyuma nkaba mfise akabazo mbaza uwo munyamabanga wa fokode yego
nkamubaza nti mbega mu gihe utari mu gihugu ukorera ku byo wumva kuko u- utari mu gihugu wumva byinshi Mhm.
nta kuntu yoshika mu gihugu kugira ngo yibonere ibyiza turiko turakamisha muri leta nkoze leta mbyeyi murakoze cyane urakoze nawe emile we emile ndayisaba uri bujumbura reka maître janvier Murakoze bigirimana agusubize ugume ku iradiyo maître bigirimana
murakoze cyane Eh, aka kabazo abajije bonda akabazo novuga nti wagomba kumvikana yuko akibaza ko umurengera aracyari muto canke yagiye arakurikira ibyo mu burundi byo mu myaka iheze Eh, uno munsi dukorera hanze eh, si kubera dukunda hanze ariko kuva bibiri na cumi na gatanu abarundi batari bake baratotejwe eh, harimwo abahamya agati na muntu eh, harimwo abanyepolitike batavuga ngo n'umuryango uri ku butegetsi uno munsi rero dukorera hanze kuko amashyirahamwe yacu kuko abayarongoye n'abayagize batotejwe bagata bakomboka Eh, nibaza rero yuko ico twokigarukiriza ngaho ariko ikindi nagomba mvuge ku byo eh, perezida wa senede hashi eh, na kumure na gerard hakizimana basa n'abagarutse ko Eh, i- i- ibintu ah, biriko birakorwa ah, na sendeha canke biriko birakorwa mu vy'agateakazi na muntu nta gisata na kimwe umuntu yovuga yuko casigaye inyuma mu bijanye n'ivyo mwari mwabaje vy'amadroit sociaux ngomba ntange urugero rutoya kandi nibaza ko gerard hakizimana mu vyo numvise avuga ishyirahamwe ryiwe rikora nibaza ko yabikoze ko canke aja kubidusigurira Eh, i- ikintu gihanze uburundi muri ico gisata eh, cu- c'ubwo burenganzira mu mu by'ubutunzi n'imibano Eh, ikintu ca mbere gihanze uburundi ni ubusuma ubunyonyezi buteye isoni bukorwa n'abategetsi bo mu burundi oya maître bigirimana Uhereye- ibyo ngibyo eh, reka tubyihorere amaraporo nayo azabyerekane nibyo byiza yego nzi yuko eh, na fo monetaire international igeze gutanga raporo y'amafaranga anyuruzwa kumbure ubutegetsi buhari bwagiye burashyiraho by'amategeko nibaza ko byose biba ari ibintu eh, bi- bisanzwe cyangwa iby'abategetsi baba bavuze bakavugira ku maradiyo icya mbere icya mbere eh, novuga kiteye ingorane eh, kuri ibyo nk'umukuru w'igihugu wenyine yari yivugiye yuko eh, nubwo ibwirizwa shingiro ritegeka abategetsi b'u Burundi yuko bategezwa kuvuga ibyo batunze imbere y'uko binjira mu mabanga bajejwe uno munsi kubera ko umukuru w'igihugu n'abamufasha gutwara n'abandi bategetsi bose nta muntu yigeze yemera kuja kuvuga ibyo atunze kugira ngo baronke akaryo gushobora kumbure ntawe ubizi eh, kuzohava banyene ritunga ry'igihugu Eh, Yego.
kwibwirizwa shingiro ribate- ribategeka babirekera iki Metre Bigirimana Icya kabiri- reka reka icyo kibazo tube tugihiniye aho ngaho kuko iminota iragiye inshuti zacu mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya Amerika Murakoze.
ahubwo eh, nagira ngo tugushe mu minota ibiri isigaye ku ngingo ikomeye yego uburenganzira bwa muntu bamwe muravuga yuko bugenda neza hari abandi bavuga yuko butagenda neza kubera ko ngo abavuga yuko butagenda neza bari mu mahanga bategerera ku kibuga ku rubuga ariko rero ntabwo twakwirengagiza ko mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu hari abarundi bishwe none hari amadosiye yari yaragiye muri cpi Ben- Maître Bigirimana nzi yuko mukurikirana aya madosiye bizagenda gute muzakomeza mu bakuri- mu- mukurikirana ayo madosiye cyangwa muzabwira urukiko ruyahagarike senari
Eh, nta kintu cyotuma iyo sentare ihagarika gukurikirana abakoze ubwo bwicanyi budasanzwe Eh, ni nacyo bituma rero twebwe kugeza n'ino saha amadosiye yose tubona iyo sentare ishobora gukorera ko tubandanya tuyatanga muri iyo sentare kuko nagomba nibutse yuko n'ubwo Burundi bwavuye muri iyo sentare hariho ibyaha iyo byakozwe bikabandanya biguma bifatwa nk'ibyaha bikibandanya bisigura yuko n'ibyaha bimwe bimwe byakozwe inyuma y'igihe Burundi bwari bwaravuye muri iyo sentare ababikoze bashobora kuzobikurikiranwa ko ndabahaye urugero nk'umuntu yanyurujwe kuno munsi akaba atarasubira kuboneka ntibazoreka kubikora ko ngo ni kubera ngo kumbure hashyitse ino saha icyo cyaha ahubwo gifatwa nk'icyaha kiriko kirabandanya ibyo gutoteza agatera kazi nta muntu byari byatangwa icyo gihe n'ubu bikaba bibandanye ntacyo buza ko iyo sentare bikora ko twebwe rero twagomba tubwire n'abatwumviriza bose abafite amadosiye mwe n'ayo y'abantu biciwe ababo abantu banyururijwe ababo babandanye bayaduha tuzobandanya tuyakorera ko tuzobandanya tubyandika mu maraporo dutanga kandi bite bite bute twebwe ko iyo sentare izo twita mu gahanga abakoze mwe n'ibyo byaha
bwana perezida wa komisiyo cndh kuri iyo ngingo mwavugaho iki halo halo halo bwana ni muraba oh yego nyine nibutse abaduteze amatwi ko mushimira cyane umwanya waduhaye kubera ko uri mu rugendo nari mvuze ngo hari amadosiye yagiye muri cpi ayo madosiye muyatekerezaho iki
twebwe ikiringo turiko turakora n'ikiringo cyo kuva mu bihumbi bibiri na cumi na cumi n'icenda gushika mu mirongo ibiri na gatatu ni ukuvuga ko ibyo dukora n'ibijyanye n'agatekazina muntu muri ico kiringo twavuze ni ukuvuga ko ibyabaye imbere ntibituraba kuko byoba byateza kuraba izindi komisiyo zari zihari cyangwa inzego zari zihari ndagushimiye bwana perezida wa komisiyo yigenga y'u Burundi ishinzwe uburenganzira bwa muntu CNIDH 6 Vinye ni muraba kandi ugira urugendo rwiza
yego murakoze namwe kuba mwaduhaye kano kanya kandi ndashimiye n'abandi bagenzi bacu bari baje kugira ngo dushobore kuganira nizeye ko mu biganiro bizoza birakurikira bazoza baragerageza tukavuga ukuri kandi tukavuga ukuri gufasha abenegihugu kugira ngo agateka kabo kubahirizwe neza gusonza atari kubaca ivuta ndagushimiye cyane rwose hanyuma gerard hakizimana ijambo rya nyuma n'iryawe mu munota umwe rukumbi gusa aya madosiye yo muri sepeyi wowe urayavugaho iki
ubwa mbere ngemanze nibutse uwo mugenzi igihe cyagiye igihe cyagiye gusha ku ngingo
ko twomenya ko ubundi bwaguye muri iyo sentare hanyuma tukamenya ko dufite inzego z'ubutungane zitegerezwa guhagararira uwo wese yahuye n'ingorane cyangwa yarenganijwe nibaza ko ibyo bya sepeyi barabikoze nk'urucuruzwa bivanye kumbure n'inyungu kanaka bo bashakamo mugabo twibutse ko uburundi ari igihugu cya mbere cyubahiriza amategeko ko murazi ko cemeje n'amabwiriza atari make atuma umwenegihugu cyangwa umunyamahanga wo mu gihugu baronka ubutungane mbere baronka ibyo bakenera byose biciye muri ziriya ngingo zemerwa n'ibihugu na cyane cyane usanga bimwe two guca amaprotokole rero kuvuga ko hari ibibazo biri muri sentare mpuzamakungu yewe nabyo numva ahubwo novuga nti ubufise ikibazo yiture sentare bino burundi hanyuma arenganije yiture abashobora kumuvugira maze ibyiwe bishikwe mbwa ntituze turavuga ngo hari ibyojaha hari ibyojaha ahubwo twumve ko twebwe nyene nk'abaharanira agateka muntu bari mu gihugu dutegereza gutsimbataza kwigenga kw'igihugu na cyane cyane n'inzego zikorera mu gihugu turaba izikora nabi tuzidoma ku rutoki tunasaba ko zokwikubita gashi uko ziba ziko zirakora gerard hakizimana urakoze cyane nibutse abatwumva ko uyobora ishyirahamwe forukon f rirwanya ikimenyane na kamwana wa mama gusa aho nagira ngo twumvikaneho gatoya ni uko amadosiye yageze muri cpi uburundi bukiri muri cpi cpi ifite ububasha bwo gukomeza kuyatohozaho ndagushimiye cyane rero ugira umugoroba mwiza hanyuma metre janvier bigirimana umunyamabanga mukuru wa fokode wowe ntabwo uri mu burundi nawe ndagushimiye cyane urakoze
ndabashimiye thomas ndashimiye n'abo twasanga ijambo nkabasaba ko nabo nyine boza barikebuka bagakora neza iby'agateakazi na muntu kuko mu kirundi bavuga ngo ntawe uhisha umwotsi inzu iri kirasha naho umuntu aba atari mu burundi ntareka kumenya ibiriko birahaba kandi aho hagati y'akazi nta muntu kaba agatsimbataye ntashobora kunyegera mwese mwese inshuti za radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu ndabashimiye cyane ko mwaduteze amatwi mbiseguraho yuko imirongo ya telefone yatugoye rwose ahubwo twagize amahirwe iyo abatumirwayo ikomeza kubaho ndetse n'iyo wari uri mu rugendo nayo ikomeza kubaho maze rero mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama